Iri ni radiyo ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose i Washington DC turaramukije inshuti mu duteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo inyuma y'uko abarundi baba mu gihugu ca canada baremeye ubuyobozi bw'igisagara ca mont saint hilaire kiri mu ntara ya quebec vyatumye ubwo buyobozi bufuta amasezerano yo gufashanya bwari bwagiranye n'igisagara ca bujumbura amaproje nk'ayo yo guteza imbere y'igihugu turayakira neza cane gose gusa turavye umwanya vyakozwe ari umwanya wo kuvugisha izo ntwaro umuntu yoba yihenze cane gose ashobora kwibaza ko ashobora guteza imbere igihugu atanezwe abababaye atanezwa abarundi atanezwa amahoro uyu ni Charles makaza avugira ishyirahamwe abc rihurikiyemo abarundi baba muri canada urunani rw'amashyirahamwe ategamiye leta yo mu karere k'uburaya ashimikira ku karere ka afurika yo hagati aranebagura ingingo yafashwe na leta y'igihugu cy'ubufaransa yo gusubira kubandanya imigenderanire n'igihugu cy'uburundi imbere yuko dushika kuri aya makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikirize amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fideli ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo abimukira barenga ijana na mirongo itanu baraburiwe irengero inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye ku nkengera z'amazi ya libiya ejo ku munsi wa kane bubaye ubwato buhitanye abantu benshi muri mediterane uyu mwaka abantu bashika ijana mirongo ine n'indwi bari muri bwo barenga gato barashoboye gutabarwa n'abarovyi hamwe n'abasirikare ba libiya bacungera inkengera z'amazi nk'uko vyashikirijwe na hcr ubwo bwato bw'imbaho bwari mu nzira bugana i buraya igihe bwibira hafi y'igisagara ca alkumse ni mu buseruko bw'umurwa mukuru tripoli abantu bashika batandatu bakomeretse bikomeye mu gitero c'umwiyahuzi cabaye ku wa gatatu ku murwa mukuru mogadishu muri somaliya baratwawe kuvurirwa muri katare nk'uko bishikirizwa na leta ya somaliya mu batwawe harimwo umukuru w'igisagara ca mogadishu abdurham omar osmane osmani yakomeretse ku munsi wa gatatu muri ico gitero igihe yari mu nama y'umutekano n'ivyegera vyiwe hamwe n'abakuru b'amadistrikte al-shababu ntiyatevye kwigamba ko ariyo yakoze ico gitero kandi uwo muhari ushikiriza ko warondera kwica intumwa ya onu muri somaliya james shwan umunyamerika yari ahejeje kubonana n'uwo mukuru w'igisagara imbere y'uko ico gitero kiba ahandi havugwa ibitero nk'ivyo ni muri afganistani aho urukurikirane rw'ibitero vyagabwe ku munsi wa kane ejo vyahitanye abantu bashika mirongo itanu n'umunani harimwo mirongo itatu n'umunani mu bajejwe umutekano mu gihe umukuru mu gihe umukuru w'abasirikare ba amerika yari mu mubonano n'abategetsi ba afghanistani izo bombe zitatu zatewe ku murwa mukuru kabure ishami ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu weimanze ko uri inyuma ya bombe zibiri zatewe muri bisi abatalibani nabo bemera ko aribo bagavye igitero ca gatatu kabure aho bavuga ko bari batumbereye kwica abanyamahanga bavogereye igihugu cabo ivyo bitero vyabaye mu gihe umukuru w'urunani rw'abasirikare mvamakungu generale joseph danford ni umunyamerika yariko abonana na perezida wa afghanistani ashraf ghani baganira ku mahoro hamwe n'umutekano muri ico gihugu ca afghanistani hano muri amerika leta ya amerika igiye gusubizaho igihano cyo gupfa inyuma y'imyaka cumi n'itandatu carakuweho kandi aba mbere batanu bafungiwe ibyaha by'ubwicanyi bamaze gushirirwaho amatariki yo kwicwa ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane bill bale ejo ku munsi wa kane ku itegeko rya perezida donald trump ryo guhasha abakora ivyaha nk'ivyo vy'ubwicanyi umushikiranganji william bare yategetse abakuru b'amabohero kuzobica batewe inshinge z'ubumara imbohe mirongo itandatu na zibiri nizo ziri ku rutonde rw'abaciriwe urwo gufa abateye kubiri n'ico gihano bagasaba amasentare y'amerika guhagarika iyo ngingo muri amerika kandi amahirwe ku bashinga amateka ba demokarate yo gukura perezida donald trump asa n'ayagabanutse ni nyuma y'aho umushyikirizamanza adasanzwe robert mura atabyagirije bikomeye yegetse kuri iyo ndongozi ya amerika mu masaha yamaze yishyura ibibazo byabo ku munsi wa gatatu umukuru w'umurwi w'abashinga amateka bakurikirana iby'iperereza adam shif yashyikirije ejo ku munsi wa kane ku buryo bwonyine bwo gukura perezida trump ku butegetsi ari mu matora y'umwaka uza wa bibiri na mirongo ibiri igihe azoba ariko ararondera gutwara iyindi manda ya kabiri y'imyaka ine nawe umukuru w'abashinga amateka bakurikirana ibibazo by'ubutungane gerald nadler we yasabye ko hotangura intambuko cyangwa intambwe zo kumukura ku butegetsi ariko umudemokarate arongoye inama nshingamateka nancy pelosi ntiyashyigikiye iyo ngingo akaba afite amakinga ko ishobora kugarukira kugira ingaruka mbi za politike ariko ashyira imbere ko amatohoza yobandanya kugira haboneke ibyemezo bihagije mu kurangiza perezida w'igihugu cya tunisiya beji caide sebsi yitabye imana ejo kuwa kane afise imyaka mirongo icyenda n'ibiri y'amavuko ibiro vya perezida vyatangaje ko yitabye imana kuwa kane nyene inyuma y'uko ajanywe mu bitaro bikuru i tunis yarajanywe mu bitaro mu kwezi rero guheze aho yavuwe indwara ikomeye itigezwe ishigwa habona beji caidi esebsi yaba umukuru w'igihugu wa mbere wa tunisiya yatowe biciye mu nzira ya demokarasi
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku yerekeye uburundi aho urunani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki yo mu karere k'uburaya ashimikira ku karere ka afurika yo hagati anebagura ingingo yafashwe na leta y'igihugu c'ubufaransa yo gusubira kubandanya ugufashanya n'igihugu c'uburundi inkuru y'ido n'ido turayishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu venuste nshimiyimana ari londres mu bwongereza mu itangazo impuzamashyirahamwe y'uburayi yibanda ku karere ka afurika yo hagati yashyize ahagaragara iravuga ko icyemezo cyafashwe n'ubufaransa cyo gusubukura ubutwererane n'uburundi gica intege umuryango w'ibihugu by'uburayi ndetse bigatera no kwibaza ku myitwarire y'ubufaransa ku ibahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu giuseppe ciofo n'umuyobozi w'ibikorwa bw'iyo mpuzamashyirahamwe
imigenderanire hagati ya leta y'uburundi n'umuryango w'ubumwe bwa buraya yarahagaze byumvikana ko ubufaransa nka kimwe mu bihugu bikomeye muri uwo muryango busa nk'ubwatanze ubutumwa bwa politike buza buvuguruza ubw'umuryango w'ubumwe bwa buraya ivyo bije bitesha agaciro ubufaransa mu vyo kubahiriza agateka ka zina muntu murabizi ko uburundi bubandanya gutungwa agatoki muri ico gisata kandi ko hari n'amatohoza ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha ariko arakogwa kuvuga rero ko bwongeye gukorana n'uburundi ubufaransa butanze ubutumwa ko ukubahiriza agateka ka zina muntu bitari mu biburaje ishinga
impuzamashyirahamwe y'uburayi yibanda ku karere ka afurika yo hagati iravuga kandi ko ihangaye ihangayikishijwe n'uko igice kimwe cy'intwererano y'ubufaransa kizakoreshwa mu guteza imbere igisirikare cy'uburundi
baravuze ibyo gufashanya mu bya gisirikare kandi ni uburenganzira bwabo ahari ikibazo ni uko icyo gisata ari icyo gisata nkoramutima mu buzima bw'igihugu ubufaransa bwari no gufuma bufasha mu bindi bisata birimo amagara y'abantu ugufungurira neza abanyagihugu bugarijwe n'inzara muri bino bihe uburundi buri mu bibazo by'ubutunzi yamara ubufaransa bwavuze buti turizeye leta y'uburundi ivyo mu gihe bikozwe hegereje n'amatora basa nk'abariko bashaka ko uburundi busubira kubonwa neza mu makungu bigashobora gutuma abatari bake bibesha ku kugene ivy'agateka ka zina muntu vyifashe mu burundi
iyo mpuzamashyirahamwe kandi irasaba leta y'ubufaransa gusubira ku cyemezo yafashe cyo kwitandukanya n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi
dusaba leta y'ubufaransa gusubira ku ngingo yayo yo gufasha uburundi mu bya gisirikare ikihatira ahubwo gufasha mu bisata byo gufungurira neza abanyagihugu uburimyi no kwitaho amagara y'abantu
icyemezo cy'ubufaransa cyo gusubukura ubutwererane butaziguye n'uburundi cyatangajwe ku itariki ya cumi na kane z'uku kwezi ariko ubwo butwererane nyirizina bwatangiye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka icyemezo kikaba cyarafashwe igihe umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi wari umaze gufata icyemezo cyo kugumishaho ibihano byafatiwe uburundi kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu venuste nshimimana ijwi ry'amerika Londres
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanjye
ku yindi nkuru yerekeye uburundi ku munsi wa mbere w'indwi abari mu nzego nyobozi z'igisagara ca mont saint hilaire kiri mu ntara ya quebec muri canada barafuse amasezerano umuyobozi w'ico gisagara yves coriveux yari yagiranye n'uburundi itangazo ryashizwe ahabona n'urwego nyobozi rw'ico gisagara ryavuze ko ayo masezerano basanze yarimwo udutosi kandi atari na ngombwa ishirahamwe alliance de burunde du canada abc mu mfunyapfunyo rihurikiyemwo abarundi baba muri canada barashima iyo ngingo mu kiganiro charles makaza avugira abc yahaye mugenzi wacu diane nininahazwe yarasiguye igituma iryo shirahamwe ritari rishigikiye ayo masezerano uwutwara igazira yavuze ko icyo cyiyumviro baciyumvira haheze imyaka ibiri hama bakaba bakishyize mu ngiro ubu unye muri uku kwezi ibyo basinanye ntitwabisomye mugabo ku byo yavuze yavuze ati ntibijyanwe na environnement n'ama echange culturel y'imico kuko imwe bwe mutishimiye iyo migenderanire y'ico gisagara ca mont saint hilaire na bujumbura twebwe turashigikiye ikintu cyose giteza imbere uburundi icyo twiyamamije ni uko uwo muntu yari agiye guhura n'abo bokoze ivyo bikorwa twabonye agiye guhura pito n'abanyepolitiki duhereye ku mukuru w'igihugu muri guverinoma mu isanzwe hari abajejwe ibyo byo kuraba ekoloji cyangwa culturelle hama hakaba n'abanyepolitiki batwara igihugu twabonye uwo mugenderaniro ariko aragira utanguye gufata tubonere twita politiki surtout yuko tubonye intwaro iri hari itanguye kubikoresha ku bindi birengeye ivyo yari yavuze agiye gukora vya ekoloji na culturel hanyuma ku ruhande rwiwe yarahavuye arabahamagara arababwira impamvu yarahuye n'abo bategetsi haguhura n'abo baraba ivyo bisata vy'ibidukikije baraba ivyo bisata uh, vy'imico kama gusumba baraba ivya politike yatozeye twavyumvise umunyamakuru yishura ku bibazo twari twabajije atravers amamedia y'ino muri canada ukuntu yisiguye n'uko uba bahuye atavyo yiteze mu ncamake ko yoba yaguye ko ku mukuru w'igihugu atavyiteze atavyiteguriye twarabajije la mairie twarabajije iyo programme yose kuko turazi ko mu bisanzwe abantu bavuye mu bindi bihugu bagendera abantu bose iyo ugiye utangwe guhura n'abanyepolitiki ushaka guhura na bose kubera ushaka kumenya igihugu ni ukumviriza bose ni ukumviriza abatwara ni ukumviriza abatwagwa ni ukumviriza abo bose baba bafite ico bidogera iyo ntwaro umugabo we yatubwiye ati oya twe tuzohura gusa n'abatwara igihugu hari ico vyari kwica n'ubundi ko iyo migambi yaca muri politike canke yaca he ibaho hagati ya uh, monsa ilere na bujumbura ego umuntu wese ashaka iterambere ry'igihugu arazi ko hariho amapureyarabure ategereza kuba ikintu ca mbere ku isi yose gikenewe n'amahoro iyo niyo imvugo ya mbere tuvuga tuti nta muntu ashobora kuvuga ko agiye guteza imbere igihugu atiyumviriye amahoro atiyumviriye kubwira abo batwara ico gihugu kuzana amahoro atiyumviriye kubwira abo batwara igihugu yuko boha amahoro abarundi bose ikindi naco murazi ko twimirije amatora twimirije kuraba iyo ntwaro yuko izoha agahengwe abo batavuga rumwe na leta twavuga tuti si wo mwanya wo kuja gutwara amaproje nk'ayo amaproje nk'ayo yo guteza imbere y'igihugu turayakira neza cyane rwose gusa turavye umwanya vyakozwe ari umwanya wo kuvugisha izo ntwaro bakayishira kopuresi bakayumvisha yuko amahoro ariyo akwiye kuza imbere yo kwiyumvira guteza imbere igihugu umuntu yoba yihenze cyane rwose ashobora kwibaza ko ashobora guteza imbere igihugu atanezwe abababaye atanezwe abarundi atanezwe amahoro ntaho biraba ku isi ntibishobora no gushoboka mu burundi basanze rero barabye neza yuko we nyene yariko akora ibintu batamuhereye uburenganzira hari amakuru mwoba muraronka canke muragerageza kumenya y'impamvu yoba yarashatse gukora iyo migambi atarinze kubicisha aho vyabwirizwa guca uwo n'umuco turiko turarondera nivyo turiko turabaza bari batubwiye ko azogaruka mu kwezi gukurikira mugabo yaciye agaruka kubera ibintu vyaciye bivugwa cane cane n'ahari twarumvise ko no mu mugambi wiwe hariho umwe yabivuyemo kubera we yavuga ati twabeshwe ivyo agiye gukora sivyo twaganiriye ntituraronka umuco urutuwo eh, mugabo twibaza ko mu minsi iza tuzowuronka noneho ababa muri muri gavire yiwe baranadutumiye kubera nabone bashaka kwiyamiriza iyo ngendo yagize itajanye n'umuntu muri canada akurikiza amategeko abo babatumiye n'abarundi eh, baba ngaho canke n'abanyekanada batandukanye batanga amatagisi yabo muri ico gisagara ca mont saileur abarundi nta barundi tuzi babayo twumvise batubwira ko atari abarundi bariyo ntibari bazi benshi n'uburundi iyo buri babumenye kubera iyo vizite y'uwo mu meya wabo yagiye hariya anye mu bindi tubona ku mbuga ngurukanabumenyi ni uko hariho uruhande ruvuga ruti aba barundi bashize ahabona ivy'iyo migambi tubashira muri wa muce w'abarundi badakunda igihugu cabo ivyo vyovyo murabisigura gute biragoye kuvuga yuko umuntu ariko avugira abarundi bariko baricwa atavugira uburundi iryo ni iterabwoba eh, ry'abari muri leta si ubwa mbere bivugwa twebwe turakunda uburundi mwosanga dukunda uburundi kuruta abo bavuga ivyo kuko twebwe twibaza yuko uburundi buzotera imbere haje amahoro ku barundi bose charles makaza muvugira ishirahamwe alliance de burundi du canada abc mu mpfunyapfunyo murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika nije ndabashimiye ko namwaduhaye aka kanya ko kuvuga twagerageje kumenya icyo ubuyobozi bw'igisagara cya bujumbura buvuga ugitwara fredi mbonimpa atubwira ko ari ku kibuga cy'indege atahuka ava mu bushinwa ataco yotangaza ataravugana n'abandi vyega yatwemereye ko niyashika azogira icyo atangaje
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda ntigurigwa ipolite umusore w'imyaka mirongo itatu n'ibiri avuka mu karere ka rusizi yarangije urugendo yari amazemwo iminsi ijana agenda n'amaguru urugendo rwari rugenewe gusaba abantu kubiba amahoro ntigurigwa avuga ko urwo rugendo yarutanguriye mu karere ka rusizi ariko arangije ashitse mu turere hafi ya twose tw'igihugu akaba avuga ko arangije urwo rugendo agize ibirometero bigera ku gihumbi n'ijana ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu asumta kaboyi uru rugendo yarutangiriye mu burengerazuba bw'u rwanda mu karere ka rusizi ari naho avuka tariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa kane akaba yarusoje kuri uyu wa kane tariki ya makumyabiri na gatanu arusoreza ku rwibutso rwa jenoside ruri i kigali ku gisozi ntigurirwa hipolite yasobanurira ijwi rya amerika impamvu y'uru rugendo impamvu muri iyo jenoside narokotse nari umwana mfite imyaka irindwi nari ndi mu bana abicanyi baho mu karere ba- ba- mu- mu- aho nari ntuye bafashe eh, twari abana bagera muri cumi na bari baratugize nk'abacakara babo nitwe twabavomeraga eh, nitwe twabatahirizaga hanyuma kandi noneho nyuma natwe rimwe na rimwe hari n'igihe twa- badufataga akaba ari twe tujya kurenza utwatsi ku bantu babaga bishe ndavuga ariko ntazakoze urugendo nibuka n'abana twari kumwe bamwe muri bo barabishe ngengera amahirwe ndarokoka ntigurirwa wazengurutse u rwanda rwose agenda n'amaguru yabwira dijwi rya amerika ko urwo rugendo yarufashijwemo no kugenda yifashisha ikarita ubundi akayoboza abaturage mu gihe yabaga yataye inzira uyu musore wamaze amezi agera kuri ane agenda n'amaguru yararaga mu rusengero cyangwa muri za santere yageragamo z'ubucuruzi aho yabaga yakorewe urugendo ntigurirwa avuga ko ya- aho yageraga yahitaga yigisha abaturage ibyerekeranye n'ubumwe bw'amahoro aho nakoraga ibirometero mirongo itatu na bingahe yego mirongo itatu na birindwi mirongo ine ahandi nkakora icumi gutyo gutyo byaterwaga ese ndaza kubona aho ndara ese ikindi gikorwa hari ahantu hari amateka ari aho ngaho nshaka gusura cyangwa hari igikorwa cy'amateka nshaka gusura aho ngaho cyangwa se hari abantu nshaka gusura gutyo nagendaga bugenzi ariko abantu benshi kubera ko nabaga hari igihe nabaga ndi kumwe n'aba- n'aba- n'abazungu ugasanga um, yenda abantu baratubajije se murajya he kubera igikapu cyanjye nabaga mfite ahantu bakavuga ariko aba bantu barajya he ko tutabaza ahangaha ngahagarara nkabasuhuza nkababwira ikindi m- mu masaha nabaga nzi ibi- i- iminsi amanama aberaho kuko muri buri mudugudu mu rwanda habera icyo bita inteko y'abaturage inteko y'abaturage nabaga nzi ko um, narahageraga nkabaza inteko z'abaturage hano ziba ryari cyangwa ngahamagara nkabaza se aho hazaba inteko z'abaturage yego babimbwira nka- nkavuga nti ngomba kuba mpari uyu munsi nahagera nkaza- nkazijyamo nkababwira ngende umugenzi bampa umwanya tukaganira aho nageze hose baranyakiraga ikindi mu nsengero ni- ni- ni- na- n'ama- ni- ni- ni- na kiliziya zose nanyuzemo bampaga umwanya nkatanga ubuhamya muri za misa ntigurirwa urugendo rwe yaje kurufashwamo n'umukorerabushake waturutse mu gihugu cya amerika uyu bafatanije urugendo kuva ku munsi wa mbere bakaba basoje iminsi ijana muri urwo rugendo usibye kwigisha amahoro uyu musore yanacishagamo agakora ibikorwa by'urukundo nko gusura abana babana n'ubumuga gusura abagize uruhare mu kurokora abatutsi mu gihe cya jenoside ndetse n'imiryango yagize uruhare mu bumwe n'ubwiyunge ntigurirwa avuga ko amahoro yagiye yigisha nawe yatanze ababarira abamugiriye nabi yego narababariye ah, abantu bake mu bo nzi baduhemukiye mu muryango wanjye abishe data abo ngabo bari baratugize abacakara turi abana bose nagiyeyo ubu ngubu aho batuye njyayo nkabasura nababwiye ko nabababariye ubu iyo twagize ibikorwa byo kwibuka baraza bagatanga ubuhamya ba- ba- nibo badufasha mu bikorwa bisanzwe byo mu rugo bisaba ingufu bisaba amaboko bisaba ubumenyi harimo abazi kubaka harimo narabababariye kandi uyu munsi njyayo abana babo nkabaterura tukaganira tugasangira ntabwo mbishisha ikindi ni uko ni inzira namaze kumenya ko nta muntu wavutse ari mubi uyu musore avuga ko uru rugendo yarukoze yifashishije amafaranga ye yagiye abika ku mushahara akaba ashoje agenze ibirometero igihumbi n'ijana na mirongo itanu na birindwi nubwo yemeza ko urugendo yagiye ahuramo n'imbogamizi ariko zitamuciye intege umubiri urananirwa narananirwaga nkihangana ariko nigiyemo no mu rugendo nk'uko kunanirwa byampaye kwiga kwihangana hari igihe nayobaga nkayoba hari igihe nisanze ndi mm, kuri gereza yansinda Na- nari ndi kugenda mu muhanda umuhanda ah, ikindi kintu gikomeye cyane ubwo yenda nda- ndahita mbi- mbihuza n'ubundi no- no- n'impamvu yatumye ngera aho kuri gereza abantu batwara imodoka mu muhanda abantu batwara moto mu muhanda abantu batwara amagare mu muhanda barasuzugurana ni ukuvuga ngo uw'imodoka asuzugura uwa moto uwa moto agasuzugura uw'amaguru bose bagasuzugura aba- abanyamaguru mu muhanda ikintu cyambangamiye ni ukugenda amahoni nicyo kintu cyambangamiye kurusha ibindi ntigurirwa yemeza ko iminsi ijana amaze agenda n'amaguru atigeze agira indwara imufata akaba asoje nta kibazo na kimwe cy'ubuzima yagize asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc igisata cya onu cyitaho abari mu ngorane n'ibiza kivuga ko mu burundi hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatandatu uyu mwaka abantu miliyoni zitanu bagwaye malariya ico gisata cemeza ko ivyo bitigiri vyaduze ku bice mirongo icenda n'indwi kw'ijana ugereranije no mu mwaka uheze ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busigura ko bwafashe mu minwe ico kibazo buca burondera abaganga biyongera ku bahasanzwe ivyo ngo vyatumye ibitigiri bigabanuka ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu eloge wirikaneza icegeranyo c'igisata ca onu kijejwe gutabara bari mu ngorane n'ibiza oca kivuga ko cisunze ibitigiri vyatanzwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida biva mu turere dutandukanye tw'ubuvuzi ivyo navyo vyerekana ko mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda abarundi miliyoni zitanu aribo bagwaye ingwara ya malariya ugereranije n'abantu bagwaye malariya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ivyo bitigiri vyiyongereye ibice mirongo icenda n'indwi kw'ijana muri ico kiringo nyene c'umwaka mu misi iheze umushikiranganji w'amagara y'abantu Dr Tade Ndikumana yavuze uturere tubangamiwe kurusha utundi asigura n'impamvu zabiteye yariko yerekana ibikorwa ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi atandatu ashize ingwara ya malariya muri uno mwaka twarabonye yuko mu burere bw'ubuvuzi bumwe bumwe na cane cane muri bw'ubuvuzi bwo mu buraruko no mu buseruko hari malariya nyinshi ivyo rero bikaba vyavuye ahanini ko habaye ihindagurika ry'ibihe kuko ubu turi mu kwezi kwa gatandatu hanyuma hariho kandi n'ibikorwa vy'iterambere aho twabonye nko mu ntara zose barari mu muceri mu ntara zose kandi hariho n'ubworozi bw'amafi byatumye rero naho nyene dusanga ijya mibu ishobora kuronka aho yarikira ikaba myinshi mu cegeranyo ca oca iruhande y'iryo hindagurika ry'ibihe hanavugwa kandi ugufungura nabi nk'imwe mu bituma malariya yiyongera mu banyagihugu umushikiranganji w'amagara y'abantu yanavuze c'ubushikiranganji aramutswa buriko burakora kugira ngo malariya ntibandanye irandagata ivyo twakoze rero ni uko twaciye dushikiriza leta umugambi w'uko hambavu y'ajya amavuriro dusanzwe tubona hoza abandi baganga bashobore kwegera mu mihana abategereye amavuriro kugira ngo babapime n'ingoga hanyuma babashire ku miti ivyo rero vyatumye eh, dushyiraho abaganga barenga amajana atatu na mirongo itandatu aho twari twabonye yuko iyo ndwara imaze kugwirirana icyo gihe rero byatumye dupima abantu benshi nacyo cyaciye cyerekana yuko malariya ari nyinshi twarabonye kubera icyo gikorwa abarwayi malariya baciye baduhuga cyane bashika ku bihumbi amajana abiri na mirongo umunani na bibiri n'amajana abiri na mirongo icyenda na batatu ubu rero nko kuri iyi ndwi iheze byaciye biganuka nk'ibice mirongo itanu ku ijana kuko twaronse abarwayi ijana na mirongo icyenda n'umunani n'ijana na mirongo itandatu na batatu byumvikana yuko baraduze kubera twabasanze mu mihana hariho ikigwa turiko turakora turaba mbega none irya miti dutanga niyo iravura neza ivyo rero tumaze kubona turana ko irya miti ivura mugabo ico kigwa nicamara guhera tuzaheza tubibashikirize icegeranyo caho cakigaruka kandi no ku zindi ngwara zagiye zibonekeza cane cane nka korera aho abantu bagera ku majana abiri na mirongo ine na batanu bayigwaye ucinagaruka ku bitigiri vy'impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bibanyi ibihumbi amajana atatu na mirongo ine na bine nivyo yaharuye vyari hanze y'igihugu hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatandatu uyu mwaka muri ico kiringo nyene ico gisata ca onu kijejwe gutabara bahuye n'ibiza n'ingorane cemeza ko abarundi bahungutse bagera ku bihumbi cumi na bitandatu abenshi baje bava muri tanzaniya mu kwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi n'indwi leta yari yatangaje ko ingwara ya malariya ari kiza kubera ibitigiri vy'umurengera vy'abari bayigwaye n'ubu harabibaza ko yari ikwiye kubikora gutyo kugira ngo abayifasha bongereze uburyo hongere haboneke imfashanyo zihuta zo kuyituza eroje urikaneza ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.